murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm inshuti ya- no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza muri kumwe na tomasi kamirindi ntafite niyo ngabo kaze mu biganiro byacu
ni ukuvuga tugasaba by'ukuri yuko hano mu burundi umuntu wese yumva yuko ubuzima ari hatihabwa biraboneka yuko mwa kino gihe ni iby'ukuri icyo kintu kiriko kirahera bukebuke uyu ni padiri lambert niciteretse umunyamabanga w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu burundi avuga ku gaciro k'ubuzima mu mibereho y'abantu ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari arimo kandi n'amasezerano y'ubutwererane hagati ya sao tome e principe n'u rwanda
perezida aheruka kuva mu matora muri amerika donald trump yiyamirije ibyashyikirijwe n'abajejwe iperereza ko burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba muri amerika
naho muri cote d'ivoire bamwe mu basirikari bigometse ku butegetsi bigarurira umujyi wa kabiri buwake
uburusiya bwatanguye kugabanya igitigiri cy'inteko zabwo n'ibigwanisho muri siriya
amakuru turayahera kuri aya masezerano sao tome principe yagiranye n'u rwanda bayashyizeho umukono uyu munsi ni amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwo kongera ingufu zabo mu muryango wa afurika yunze ubumwe ubukerarugendo umutekano n'ubwikorezi bwo mu kirere umuhango wabereye sao tome umurwa mukuru wa sao tome principe abawushyize abashyize umukono ku masezerano ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo na mugenzi we wa Sao- wa sao tome urbino botelo mushikiwabo yavuze ko aya masezerano ashobora kuzavamo andi azatuma abaturage b'ibihugu byombi bidegembya uko bashaka hagati yabyo aya masezerano kandi abaye nyuma y'uruzinduko minisitiri w'intebe wa sao tome principe patrice trovoada yagiriye mu rwanda mu cyumweru gishize ntabwo rwari uruzinduko rw'akazi ariko perezida paul kagame yaramwakiriye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc perezida yavuye mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiyamirije ibyashyikirijwe n'abajejwe iperereza ko uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba akaba aza kumviriza uno munsi ku wa gatanu abayobozi b'inzego zijejwe iperereza mu bintu bitari bwabe imbere yaho donald trump yaranebaguye bikomeye abajejwe iperereza ku munsi wa kane abayobozi bakomeye b'inzego z'iperereza batangaje ko bafise ivyemezo bikomeye vy'uko uburusiya bwivanze mu matora yo mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye yamara batangaza ko badashobora kuvuga ku buryo bugaragara ko vyafashije donald trump gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu umuyobozi w'urwego rujejwe iperereza mu gihugu james clapper avuga ko uburusiya buzwi ko bwivanga mu matora mu bihugu vyo mu mahanga yamara ngo ni irya mbere bishyika ku rugero vyibonekeje muri iki gihe Clap avuga ko adashobora kumenya ku buryo bugaragara nimba iyo nyifato y'Uburusiya yaragize ingaruka ku buryo Abanyamerika batoye ku itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu James Clap muri iki gihe afise imyaka mirongo irindwi n'itatu amaze igihe eh, imyaka mirongo irindwi n'itanu mu ntunga amaze igihe yatangaje ko atazorondera kubandanya kuba umuyobozi w'urwego rujejwe iperereza mu gihugu inyuma ko Donald Trump atanguye amabanga yiwe yo kuyobora Amerika
naho muri cote d'ivoire abasirikari bigaruriye buwake umujyi wa kabiri mu bunini hagati no hagati mu gihugu abaturage bavuga ko batangiye kumva amasasu mu gicuku nka saa saba y'ijoro nk'uko umunyamakuru umwe mu banyamakuru bo mu murwa mukuru abidjan yabibwiye ijwi ry'amerika abasirikare bigome- bigometse no mu mijyi yi- yindi ibiri korogo na dalowa minisiteri y'ingabo z'igihugu imaze gusohora itangazo ivuga ko abasirikare bakuru batangiye imishyikirano n'abigometse iri tangazo kandi risobanura ko aba bigometse basaba ko imishahara yabo izamurwa bagahabwa agahimbazamusyi kandi igihe abasirikare bagomba kuzamurwa mu mapeti kikagabanywa barasaba n'amacumbi minisiteri y'ingabo ivuga kandi ko yategetse abasirikare bose kuryamira amajanja no gukaza umutekano ku bigo bya gisirikare byose abigometse bakomoka mu bahoze ari inyeshyamba mu ntambara yaciyemo Cote d'Ivoire ibice bibiri kuva mu bihumbi bibiri na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bakaba barinjijwe mu ngabo z'igihugu aho intambara irangiriye buwake niwo wari umurwa mukuru w'izo nyeshyamba muri iyi myaka itanu ishize Cote d'Ivoire yabaye mu ituze mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize abaturage barongeye bitorera inteko ishinga amategeko ishyaka rya perezida Alassane Ouattara nayo bafatanije begukana insinzi kuva Ouattara ageze ku butegetsi ni ubwa mbere umutekano w'igihugu uhuye n'ikibazo gikomeye gutya
mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc uburusiya bwatanguye kugabanya igitigiri cy'inteko zabwo n'ibigwanisho muri siriya umutegetsi mukuru w'igisirikare cy'uburusiya valeri gerasimov yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya buriko butangura kugabanya abasirikare n'ibigwanisho bwarungitse muri siriya gerasimov yatangaje ko ubwato butwara indege z'ingwano admiral kuznetsov n'ubundi bwato bw'ingwano bwabuherekeje buzova ubwa mbere muri siriya uburusiya ni igihugu cyafashije perezida wa siriya bashar al assad mu ngwano yasinzikaje bikomeye siriya inteko z'uburusiya zaragize uruhara rukomeye mu gutuza abagwanya ubutegetsi mu gisagara cya arepo mu kwezi guheze aho leta yagize insinzi ikomeye cyane mu kiringo cy'imyaka itanu ingwano imaze muri siriya uburusiya ni kimwe mu bihugu biriko bigira uruhara rukomeye mu kigoro ko kugurisha ibiganiro vy'amahoro mu gihugu cya siriya mu mpera z'uku kwezi kuyindi nkuru ikinyamugigima co ku rugero rwa bitanu n'ibice bitatu canyigangije intara ya Fars iri mu bumanuko bw'igihugu ca Iran mu gitondo c'uno musi wa gatanu ico kinyamugigima cahitanye abirimizi b'abanyaafghanistan bane ico kinyamugigima cabereye mu mihana y'ahitwa Saif, saifabad hafi y'igisagara ca kon hafi y'ibirometero igihumbi mu bumanuko bw'umugwa mukuru wa Iran Teheran buramatari w'intara ya Fars yabwiye televiziyo ya leta ko abajejwe gutabara bariko barondera abandi boba basinzikajwe n'ico kinyamugigima muri iyo ntara ati abantu benshi bayibamwo Iran irageramirwa cane n'ibinyamugigima ikinyamugigima co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu cahitanye abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu gisenyura igisagara kizwi cane mu mateka ca Ban tugarutse gato muri hano, hano muri leta zunze ubumwe za amerika minisiteri y'umurimo iratangaza ko abari abashomeri ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitandatu babonye akazi mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize mu mwaka ushize wose w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abantu bose hamwe babonye akazi bararenga miliyoni ebyiri imishahara nayo muri rusange yazamutseho kabiri n'ibice icyenda ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nyamara ariko abandi bantu miliyoni zirindwi n'igice baracyari mu bushomeri abandi miliyoni eshanu n'ibihumbi magana atandatu bafite akazi kadahoraho mu magambo make abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bari mu kigero cyo gukora icyenda n'ibice bibiri ku ijana n'abashomeri muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu murahasangaho amakuru n'ibiganiro byacu amakuru amakuru yo mu biyaga bigari tuyahereye ku rubanza rwa suriyotino henri jean claude seyoboka rwakomeje uyu munsi mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikari i kigali seyobokwa aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu arasaba urukiko kumufasha kubona umwunganizi mu mategeko we yifuza eric bagira ubusa araduha inkuru suriyetona ari jean claude seyoboka yageze ku rukiko ari mu mpuzankano y'icyatsi iranga abafungiwe muri gereza za gisirikare yari yambaye amadorubindi mu maso n'isaha ku kuboko mu nkweto z'umukara zimenyerewe ku ikositime n'agakoresho k'ibara ritukura atwaramo impapuro yasuhuzaga abo baziranye anababaza amakuru y'abo badaherukanye ari nako akubita agatwenge byoroheje amakuru ki amakuru ya desire
mu rukiko ababuranyi bombi biriwe ku mpaka z'urudaca zishingiye ku bwunganizi bwa liyetona seyoboka uyu wahoze ari umusirikare mu ngabo zatsinzwe mu rwanda exfar araburana ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu muri mirongo cyenda na kane umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yagombaga gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyemezo urukiko rwafashe mu mpera z'umwaka ushize ni mu gihe ubushinjacyaha bukegeranye ibimenyetso bishinja liyetona seyuboka uregwa yatangiye urubanza yunganirwa na metra robert nkundabatware kugeza ubu arasaba urukiko kumufasha akabona ubwunganizi bwishyurwa na leta kandi akagumana n'uyu watangiye urubanza ubushinjacyaha buvuga ko bwandikiye urugaga rw'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko busaba kugena uwunganira liyetona seyuboka kuko yagaragaje ko atishoboye urugaga rwagennye ko metere shani w'imana ariwe wafasha uregwa liyetona seyoboka yabwiye umucamanza mu rukiko rwa gisirikare ko ntacyo anenga metere w'imana gusa ko ahereye igihe urubanza rumaze uyu munyamategeko arufiteho amakuru adahagije ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye umucamanza ko butumva impamvu liyetona seyoboka yanga ubwunganizi yagenewe ku buntu bwavuze ko metero w'imana atari umwiga mu mwuga w'ubwunganizi abifitiye ubushobozi kandi ko uregwa nta burenganzira afite bwo gutegeka kumubonera umwunganizi burabifata nk'amananiza ku rukiko igihe cyose atagaragaza izindi mbogamizi zifatika ku rubanza rwe uregwa yabwiye urukiko ko akigera ku butaka bw'u rwanda leta y'u rwanda yagombaga guhita yubahiriza amasezerano yagiranye na canada mbere yo kumwohereza mu rwanda kuhaburanira yavuze ko u rwanda rwemereye canada ko ruzubahiriza ibisabwa byose akabona ubutabera ubushinjacyaha bwatsembye buvuga ko nta masezerano u rwanda rwagiranye na canada mbere yo kohereza uregwa busaba ko uwo bahanganye abaye afite ayo masezerano yayagaragariza umucamanza mu magambo yabwo ubushinjacyaha bwashimangiye ko liyetona seyoboka yirukanywe muri canada akurikiranywe nk'abandi banyarwanda bose mu butabera kandi bwizewe n'abanyarwanda ndetse n'isi yose agira icyo avuga kuri izi mpaka metero w'imana woherejwe n'urugaga ngo yunganire uregwa yisunze ingingo z'amategeko yabwiye urukiko ko yemera ko kuko hari amakuru menshi adafite ku rubanza rwa liyetona seyoboka yavuze ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona umwunganizi akamwemera cyangwa akamwanga asaba ko niba bishoboka seyoboka yakomezanya na metere nkunda abatware cyangwa se agahabwa urutonde rw'abunganizi mu rwanda akihitiramo yisunze urubanza rwa bwana leo mugesera nawe woherejwe na canada uregwa yabwiye umucamanza ko leta yishyuriraga ubwunganizi mugesera gusa ubushinjacyaha bwo busobanura ko uburyo seyoboka yageze mu rwanda buhabanye n'ubwa mugesera byateye liyetona seyoboka gusaba urukiko gusubika urubanza maze agashaka ibimenyetso byose byemeza ko mbere yo kuza kuburanira mu rwanda habanje kubaho amasezerano hagati y'u rwanda n'igihugu cya canada ayo ni nayo afata nk'ipfundo ryo kuba yabona ubwunganizi yifuza impaka ku ngingo y'ubwunganizi mu mategeko cyane kuri izi manza zituruka hanze ziza kuburanishirizwa mu rwanda ikunze kuzamuka umunsi ku wundi ikiguzi cy'izi manza za jenoside ziva hanze mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu ubutegetsi bwatangaje ko kiri kuri miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga kuva urubanza rutangiye kugeza rupfundikiye suriyetona ahi jean claude seyoboka w'imyaka mirongo itanu avuka i kigali mu karere ka nyarugenge rugenge hazwi nko mu kiyovu ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bukeka ko yabikoreye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane akiri mu ngabo z'igisirikare cyariho ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana ibyaha byose arabihakana iburanisha ritahariri ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'uku kwezi kwa mbere bibiri na cumi na karindwi akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric noneho duhamagare asumita kaboyi atubwire uburyo leta y'u rwanda yatangije uburyo nyine bushya bwo guha amashanyarazi abafatabuguzi bafite amikoro makeya asumita kabuye nshana intuza itoroshi cyangwa naba nabonye amafaranga yo kugura buje nkakora nshana ntabwo tuyacana washijemo nciyeho umwaka umwe haje udusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha aba ni abaturage bo mu murenge wa munyiginya mu karere ka rwamagana bavuga ko bakifashisha uburyo bworoheje bashakisha urumuri mu ijoro kandi leta yarabahaye amashanyarazi ku mazu yabo ndetse bakaba bafite mubazi ku nzu zabo aba baturage bavuga ko mu gace kabo nta n'umwe wigeze usigara adahawe amashanyarazi ariko kugeza ubu abafite ubushobozi buke bavuga ko baheruka amashanyarazi bahawe ubwo bari bakigerageza mubazi zabo nyine iyo ubukene buje ntabwo wajya gucana amashanyarazi ufite ubukene none iyi kashipa wuyimaranye igihe kingana iki amafaranga ntayo none se ubundi umuriro kuva ntabwo urashyiramo umuriro na rimwe kuva iyi kashipa wihana uwo nasanzemo nawe narawukoresheje urashira ubundi arekera kubera ko nta mafaranga nta n'ubwo uzi uko ikora kuko utarongera kuyikoraho oya ntabwo ntabwo nigeze kuyikoraho rwose ntabwo nongeye kuyikoraho bitewe n'uko amafaranga ntayo sinzi ukuntu nabigenza hano iwanyu uko nabonye mufite amashanyarazi mujya muyacana ntabwo tuyacana washijemo nciyeho umwaka umwe twacanye bakiyaduha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana twabuze amafaranga kashe pawa irahari ariko itara ntaririmo ubwo nijoro mubonesha gute ntabwo muraricana mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe twegereje kuyacanaho bamwe mu bahawe amashanyarazi ariko ntibayacane bavuga ko bari bishimiye umuriro nk'abandi ariko ubushobozi buke butatumye bagera ku ndoto bari bafite hari ukuntu ziriya kashi baba baziduhaye atari umuntu wi- wiguriye baza bashyira ku mazu noneho rero harimo abakene ba- babashije kutishyiriraho umuriro bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga kashi pawa zikaba zihari kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe uracana mu batarishyura intuzi ifatabuguzi nyine ifatabuguzi se nangahe ibihumbi mirongo itanu n'umunani leta y'u rwanda ivuga ko iki kibazo yakimenye ku buryo ariyo mpamvu igiye gutangiza uburyo bushya bwo guha abaturage bafite ubushobozi buke amashanyarazi ariko amafaranga y'ifatabuguzi bakazajya bayatanga uko baguze umuriro bwana jean claude karisa ayobora ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu rwanda ubundi abo twabonaga ko bafite ubushobozi bukeya ah, bemerwaga kwishyura mu byiciro ariko akajyana ibihumbi cumi na bitanu ubundi akazongera akajyana cumi na bitanu kugeza ubwo ah, ayarangije Ah, ubu rero twabonye ko bitewe n'amikoro eh, y'abanyarwanda twabonye ko harimo ikibazo koko turaza kubishyira muri sisiteme yacu kuko abo bantu turabazi ku buryo umuntu azajya agura umuriro wagura umuriro w'amafaranga magana atanu tukaguha umuriro w'amafaranga magana abiri na mirongo itanu magana abiri na mirongo itanu asigaye agakoreshwa kwishyura eh, rya fatabuguzi aho kugira ngo ujye gushakisha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu habaga hariho igihombo ku mpande zo- zombi kubera ko eh, leta yabaga yatanze ubwo bushobozi kugira ngo umuturage ashobore gucana ariko kubera ubushobozi buke eh, bw'uwo muturage nawe ibyo bamuhaye ntashobore kubikoresha guverinoma y'u rwanda yari yihaye intego yo kugera kuri megawati magana atanu mirongo itandatu n'eshatu mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ndetse no kuba ingo zigera kuri mirongo irindwi ku ijana zose zaba zifite umuriro abashinzwe iby'amashanyarazi mu rwanda bavuga ko kugeza ubu bamaze kugera kuri kimwe cya kabiri cy'intego bari bihaye ni ukuvuga megawati magana abiri na makumyabiri nizo ziri mu gihugu ndetse abaturage ubu bafite amashanyarazi bakaba bageze kuri mirongo itatu ku ijana asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi kuri uyu wa gatanu umukuru w'inama nkenguzamateka reveriyandi kuri iyo ari kumwe n'abaserukira ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu bagiranye inama n'abaserukira amadini n'amashengero amadini n'amashengero asabwa gutanga ubutumwa butagumura abanyagihugu abanyamadini nabo basaba leta gufasha kugira ubwicanyi buhagarare eroje burikaneza niwe yaduteguriye iyi nkuru Yugurura iyo nama umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ari nabwo bujejwe gukurikirana ibikorwa by'amashengero n'amadini yibukije ko amadini n'amashengero afise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu yanashimiye abayaserukiye ku kuntu bakorana neza na leta ariko Terence Ntayiraja yibukije bimwe mu kabasoba bigatera umutekano muke abavugisha b'ibinyoma murazi ko bagisibije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho bakwiragiza ku mareresi ku makaseti no ku rubuga ngurukanabumenyi cyangwa ngurukanabihuha mu guca ivutu abenegihugu bataye izabo bagahunga aha twobaha akarorero pasiteri damaseni aho yifashe mu ikaseti igakwiragiza mu gihugu cyose avuga amajambo ateye ubwoba aranatomora muri ayo makaseti y'uko ngo leonardo nyangoma kuva mu ntango z'umwaka ubu twari turangije azoba ari umukuru w'igihugu ibyo bikaba bitabaye ubwo butumwa ariko arakwiragiza ko imana yamutumye ni ya mana mushobora byose dusenga canke byari ibindi nicyo gituma ibintu by'amasengesho yo mu byumba hafashijwe kuva mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubihagarika ari naho hategurirwa amahorerwamo amwe bene ayo bene abo baza badafite intumbero y'imana umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yabwiye abari aho yuko boje baributsa abantu ko igihe co kwiyumvira intambara carenze Reverien Ndikuriyo aha mwese mwarize umwe yiga ibyiwe ushobora kuri dogiteri antewoloji umwe wese akaba agafilozofa ubundi akagira muga jewe ndabye imyaka cumi twamaze mu ishyamba naje ndafise experience naje noronka igrade noronka urupapuro rw'umutsindo basi bwo kumenya ati mu ishyamba bigenduka ibyo ari byo byose ngiye mu ishyamba pfise dezeme kandi kuri kaminuza maze imyaka itatu nkaca ngenda nkiga inkonko nkamenya ngene utunga abanyagihugu utagira irasiyo ugatunga birigade y'abantu ibihumbi bitatu ata free de fonction mufise kandi bose bakara bafunguye kandi ukaba duza imisozi mu ijoro bakamanuka ibyo ari byo byose ni ukubera intara atazigoye kuronka nari kururonka umva rero kuri turabwira umuntu uti iryo shamba muraryumva murajyayo murabe ingene rimeze kuko hariho abantu bariko barigisha ngo biroroshe ngo tuje mu ishyamba ngo turwane nk'abajya banaka ugaca umengo ni ubusaswa yanatanze tumwe mu turorero dushimangira ibyo avuga ubu kugira ubutangure neza kubera gutumbereza byara- ubu byateye imbere ubu gutumbereza ibintu by'inkoko mwotanga inzirake zibiri nibyo nabivuze ni kandi mu mezi atandatu wabahetse kuko gutumbereza ubu byaragwiriye kera bararasa umunsi wose twe ntagire n'umwapfa ariko mu cibitoki bagize iminsi ibiri ijana na cumi abana b'uburundi bapfiriye mu cibitoki barenga ijana ku masasi y'iminsi ibiri ikabarori hapfuye bangahe ku minsi ingana amasaha abiri ngaha mu gisagara bateye amakambi hapfuye bangahe gutumbereza byarateye imbere ku buryo nahuza n'irake zibiri zishobora guhera mu ndwi zibiri kandi uko muba benshi niko mupfa muri benshi abaserukira amashengero basabye ko abarundi bosubira kwigishwa ko ubuzima ariko atihabwa padiri lambert iteretse umunyamabanga w'inama nkuru ya episikopi katolika mu burundi batwigishije batwibukije ibyizwa rya gatanu ry'ukutica ni ukuvuga tugasaba by'ukuri yuko hano mu burundi umuntu wese yumva yuko ubuzima ariko atihabwa biraboneka yuko mwa kino gihe ni iby'ukuri icyo kintu kiriko kirahera buke buke abantu bariko bimenyera mu gukora ikibi no mu bwicanyi mu gusesa amaraso ibyo rero mu butumwa tujejwe niho dukwiriye guhera tugakwira igihugu cyose twongera kwigisha ubuzima bw'umuntu yuko ari katihabwa igihugu cyacu kironka amahoro y'ukuri ego n'ibyo amashengero ntategeka mugabo aratanga impanuro none rero twosaba yuko izo mpanuro muza murazakira murakoze abandi nabo nka pasitori samuson ciza w'ishengero compassion basaba ko abapolisi bataye umurongo bosubirwako cyane cyane nabonye ko hari abaserukiye abapolisi bari hano abapolisi basigaye banywa akanyanga ni ngombwa badufashe kuko nibamara kunywa akanyanga ejo biza- baraza bariguye turamaze kubibona kenshi jewe mba ahantu baraje gusaka inkoho abapolisi baraje gusaka inkoho bageze ahantu hari kanyanga baca ba- basohoje amazi anganangana uko yabyibye bariko binywera akanyanga abapolisi rero badufashe cyane kuko nibo tuziga ku mutima ko ari bagarukana umutekano w'igihugu umukuru w'inama nkinguzamateka hari n'ikindi yasabye abo yari yatumiye urabona nk'ubu baragenda bakavuga bagatanga amaraporo ngo abantu bazimiye ngo abantu barapfuye twe tukavuga tuti none bishoboka gute ko umenga ibintu byose biri mu kirere dushobora guharura ku mutumba hapfuye nde umuhungu wande o- nyina wiwe na se ni bande yari yagiye he turondetse mugabo bakabitanga uko nyene bigaca bigenda ukazomba ngo jenoside ngo iriko iragira ngo abantu babuze mwese mumise amashengero agera mu masekirisari kubera iki tutumenya ukuri mu gihugu tugasanga aba- abantu bavuga ikinyoma barose ijambo ugasanga abantu bose bariko barandika kuri facebook umuntu yapfiriye muri ghana ya- ngo yapfiriye mu kayogoro umuntu yapfiriye muri vietnam ngo yapfiriye mu makamba mu byo abaserukiye amadini n'amashengero bumvikanye n'intumwa za leta harimwo kwiyamiriza uwo wese yoshaka gusubiza uburundi mu ntambara no gukoresha imvugo zitagumura kandi zitavuma igihugu eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru mu burundi kandi igipolisi mu ntara y'abururi muri komine ya matana kiri mu isegeza ryo gufata abantu kivuga ko batagira ibibaranga na cyane cyane batagira aho baba eh, ku kanuni abantu indwi nibo bama- bamaze gufatwa igipolisi kivuga ko buca basubizwa iyo bavuka ni inkuru bimenyesha amakuru wacu fidelite ishatse iryo sekeza ryatanguye kuva mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane abo indwi bamaze gufatwa twabasanze ku biro by'igipolisi biri ku mugwa mukuru w'ikomine ya matana twaronse akaryo kuganira nabo bose uko ari indwi bagizwe n'igitsina gabo tumaze kuganira twasanze abenshi muri bo batavuka mu ntara ya bururi nimvuka ikirundo bamfatiye matana bansanze aho njyamye uryama he aho nyine matana kuri resitora jewe mvuka igitega ahantu bita mu mutoyi jewe mvuka muri komine bugendana province gitega bose hamwe uko ari indwi badushyutse ko bari basanzwe baba ku mugwa mukuru w'ikomine ya matana maze bagatungwa n'ubuzi bubayabaye bwo kwisumamwo nkora nkora akazi ko kumesa impuzu z'ababosi no kuvomera ababosi bagaca amamahera nsanzwe ndi umufundi nkora ibintu madumu ya meneke n'amabateri nyine gutyo kora akazi ka resitora cy'ubwa mbere naradandaza ibiyoba hama nkaca ninjira mu kazi ko mu kwezi zina kazi kose je mbonye kuko je nta kwibanira ati karya kazi karagayitse je nkora bwose aho bagukuye wari ukora iki je aho bankuye ntararira imvo nyamukuru yatumye bafatwa nk'uko twabibwiwe n'igipolisi cy'imatana ni uko batagira ibibaranga byongeye mu kiganiro twahawe na bamwe mu bahagaritswe nabo nyene baravyemerera je bankuye mu nzu aho nahora nkorera mugabo mutama nahora nkorera yanyihakanya ati, kubera iki ya- nta karangamuntu ufise kugira ngo mube atakaranga umuntu mufise habuze iki byavuye ku hari karaga higa kweri ego ni kuko baciye batujanisha gihutihuti umuntu yokarondera kandi ntiturabasuma ntiturabicanyi twe twokarondera badufashe tutabyiteguriye jewe karangamuntu nari ndayifise yaraguye mu mazi yavyandiko vyose birafudika ca ndayita urongoye ibiro vy'igipolisi muri komine ya matana ariwe abenshi bakunda kwita the post yabwije irya amerika yuko abo bantu bariko barafatwa kiretse ko batagira ibaranga n'aho baba ntibagira uburagamo bisobanura yuko ku bwiwe bica bibagora kumenya iyo barondererwa aha igipolisi kavuga yuko muri abo bantu usanga harimwo abasuma babinyegejemwo aho rero ingingo ipolisi yafashe ni iyo gusubiza iwabo abo bose bariko barafatwa canke abazofatwa bazosanga bari muri uwo mugwi iyo ngingo nayo ntiyakiranywe ugweze na bamwe mu bo yega aho ni mu gihe ahimatana ariho bahora barangurira imirimo yabo yo kwisumamwo haciye imyaka munani uri muri bururi ndava mu kirundo wewe ndacinya kinga uri kwakwera ngahi matano cumi n'umwe ne nkuko bagira gutware mu kirundo uvyakira gute
bantwaye nta kundi basi nabagararije mu ubutegetsi bwa naho bondeke rino ntanyu bondeka nkarondera akarangamuntu ku bisanzwe igihe ikintu nosaba ni uko bondeka nkakora kubw'utwara ibyo by'igipolisi muri komine ya matana mu impundu moyiza abo bantu bategerezwa kuja kurondera ibaranga iwabo kubera yuko ariho bazwi ku bwiwe uzoronka imuranga ntazoba yimiriwe kugaruka imatana muri komine matana mu ntera ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo na mugenzi we wa Sao Tome Urbino Botelo bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byabo mu rwego rwo kongera ingufu zabo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ubukerarugendo umutekano n'ubwikorezi bwikorezi mu kirere aya masezerano ashobora kuzagera ku yandi azatuma abaturage b'ibihugu byombi bidegembya uko bashaka hagati yabyo nk'uko mushiki wabo yabivuze uyu muhango wabereye Sao Tome umurwa mukuru wa Sao Tome et Principe perezida yavuye mu matora muri amerika donald trump yiyamirije ibyashyikirijwe n'abajejwe iperereza ko uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba akaba aza kumviriza n'umunsi ku wa gatanu abayobozi b'inzego zijejwe iperereza
naho muri Cote d'Ivoire abasirikare bigaruriye umujyi wa Bouake umujyi wa kabiri mu bunini hagati no hagati mu gihugu nk'uko umunyamakuru umwe mu banyamakuru b'abanya Cote d'Ivoire yabivuze bigometse no mu mijyi ya Korogo na Dalowa amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri radiyo ijwi rya amerika bigarukiye ngaha kuri mikoro mari kumwe naje fide niyo ngabo na Thomas Kamirindi ku buhanga bw'ibyuma hari Daniel Brown turabashimiye rero mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.